waashintan diisii irraa kadarbu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. televezyiinii akkasumas gama raadiyoon kanneen sagantaa keenya hordoftan bakka jirtan irraa nu caqasaa jirtan maratti nagaan keenya sinaa gahu attamooltan wiixatan koloolessa soddoma bara 2023 keessummeessituun keessan an tuujubee horaati. qophiilee keenya har'aa keessatti buqqaatonni wallaggaa dhihaaf qellam wallaggaa gargaarsa argataa jiraachuu. jaarsoliin biyyaa gujiif booranaa tasgabbiin akka bu'uu gaafachuu isaanii. israa'el hamaasiin dhabamsiisuudhaaf duulli jalqabe cimaa ta'uu kan aangawaan yuunaayitid isteetsi tokko dubbatan kanneen qophii har'aaf qindeessine keessaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan hordoftan isin afeeraa amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wiixata har'aaf jenne kunoo loltoonniif taankileen israa'el wiixata har'aa gara gaazaa gama kaabaatti kacehan yoo ta'u iddoo loltoota isaanii itti seensisanis babal'isaa jiran israa'el haleellaa gaazaa irratti gaggeessitu babal'isuudhaan sa'aatii 24 keessatti maadhelee hamaas 600 caalaa rukutte. kana malees israa'el siiriyaa fi lebanon keessatti haleellaa gaggeessitee jirti kunis. haleellaa biyyootii lamaanirraa nurratti banameef deebii kennameedha jechuudhaan israa'el ibsitee jirti dhaabbati seef the children jedhamu ibsa baaseen lakkoofsi daa'imman torban sadii keessatti gaazaatti ajjeefaman lakkoofsa daa'imman waldhabdee addunyaa bakka adda addaatti bara 2019 kaasee gaggeeffamaa jiruu fi waggaatti gabaafamu sana caalee jira waldhabdee israa'eliif gaazaa gidduutti uumameen daa'imman kuma sadii ol ajjeefamaniiru jedhee jira. pireezidaantii yuunaayitid isteetsi joo baayidan namoota nagaaf eegumsa akka taasifamu akkasumas gargaarsa namoomaa gaazaaf kennamu akka dabalu muummicha ministeeraa israa'el benjamin netanyaahu gaafatan addunyaan gaazaadhaaf gargaarsi namaa akka seenu gochuuf dhukaasii akka dhaabatuuf iyyataa jira dubbii himaan raayyaattisaa kan israa'el jiraattonni bakka maadhee ciccimoo hamaas irraa akka fagaatan dhaamaniiru lolli keenya uummata gaazaa wajjin osoo hin taane hamaas waliinii jedhanii jiran.
namoonni dhibbaan lakkaa'aman dirree xayyaaraa guddicha raashaa kan kutaa daageestaan keessaa seenuudhaan. dhaadannoo farra juushotaa dhageessisuudhaan imaltoota balalii israa'el teelaaviiv irraa ka'een dhufan barbaadaa akka turan dhaabbileen oduuf miidiyaaleen hawaasaa kan raashaa gabaasanii jiru jaallannee gammada.
gabaasni oduu raashaa kun akka jedhutti namoonni walitti qabaman kun xayyaara raashaa kan ta'ee fi reed wings jedhamu marsanii turan aangoonni buufata xayyaaraa magaalaa guddoo naannoo musliimonni baay'inaan keessa jiraatanii. maakhachkalaa akka cufan yoo ta'u poolisoonni bakka sanatti walitti qabamanii jiru ministeerri fayyaa daagestaan akka jedhetti namoonni digdamaa ol kan miidhaman yoo ta'u lama immoo haala yaaddessaa keessa jiru kanneen miidhaman kunis poolisootaa fi namoota nagaa akka ta'an ibseera viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti namoota walitti qabaman keessaa gariin alaabaa falasxiin mirmirsaa akka turan. kaan immoo konkolaataa poolisii garagalchuuf yaalaa akka jiran agarsiisa dilbata galgala waajirri muummicha ministeera israa'el kan benjaamin natanyaahu akka jedhetti israa'el aangawoonni seera kabasiisan karaasha bakka jiranitti nageenya lammiilee israa'eliif juushota hundaa akka eegu akkasumas kanneen jeequmsa kaasanii fi yuudota irratti kallattiin fuulleeffatan kutannoodhaan akka hordofan ni eegdi jedhaniiru. waajirri natanyaahuutti dabaluudhaan raashaatti ambaasaaddarri israa'el nageenya lammiiwwan israa'eliif juushotaa eegsisuuf raashaa waliin hojjetaa akka jiran ibseera mootummaan kutaa daagestaan lammiilee falastiin gaazaa keessa jiraniif deeggarsa yeroo dhageessisan kanatti lammiileen akka tasgabba'anii fi mormii akkanaa keessatti akka hin hirmaanne waamicha dhiyeessee jira.
bulchiinsa naannoo amaaraa keessatti haleellaa samiirraan geggeeffamuu dabalatee meeshaalee gurguddoon namoota nagaa ajjeesuun itti fufuusaa koomishiniin mirga namummaa itiyoophiyaa beeksisee jira.
koomishinni kun haala yeroo ammaa bulchiinsa naannoo amaaraa keessa jiru ilaalchisee har'a ibsa baaseen humnootiin mootummaa seeraan ala ajjechaa raawwatan fakkeenya dhiyeessee jira. koomishina kana keessatti kutaa mirga namoomaa hordofuu fi qorannaa gaggeessuuf daayirektara olaanaa akka ta'an dr miizaanee abaate haala amma jiru ilaalchisee koomishinichi guutummaatti qorannoo gaggeessuu akka hin dandeenye ibsanii miidhaan dhaqqabees itti fufiinsaan qorannoo gaggeeffamu kan qulqulleeffamu ta'uu ibsan onkoloolessa 18 bara 2023 magaalaa dabra maarqos keessatti. haleellaa dirooniin raawwatameen lubbuun nama nagaa saddeet darbuu koomishinichi gabaaseera dabalataanis haleellaa diroonii onkoloolessa 15 bara 2023 aanaa barahat keessatti raawwatameen daa'ima umrii waggaa tokkoof baatii torbaa dabalatee lubbuu namoota hedduu galaafatee kanneen biroos qaamaa hir'isuusaa kan ibse ibsi ba'e kun. ajjechaa seeraan alaa humnoota nageenyaa kan mootummaatiin bakkeewwan adda addaatti raawwatame jedhame dabalatee dararaa gabaasame ibsee jira koomishinarri olaanaan koomishina mirga namoomaa itiyoophiyaa dr daani'el baqqala walitti bu'iinsa kanaaf furmaata waaraa argamsiisuudhaaf carraa karaa nagaa jiran hundumaa gargaaramuun barbaachisaa ta'uusaa ibsanii jiru. ibsa ba'e kana ilaalchisee deebii ministeera koominikeeshinii mootummaa federaalaa biraa argachuuf yaaliin bilbila harka isaanii irratti taasifame hin milkoofne jechuudhaan kennedy abaate finfinneerraa gabaasee jira.
Itoophiyaa kibba gama dhiyaa godina kontaa keessatti kaleessa halkan rooba yandoo roobeen kan ka'e lafti fottoqee miseensonni maatii tokkoo sadii du'uu bulchiinsi godinichaa beeksisee jira itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii godinaa sanaa obbo abbaba goobanaa akka jedhanitti kaleessa halkan sa'a sagalitti naannoo magaalaa kontaa aanaa amiyaa ganda oplaashee jedhamu keessatti kan roobi yandoon roobe lafti fottoquuf sababaa ta'e lubbuun namaa darbee jira kutaa miseensonni maatii kanaa keessa. bulan keessaa tokko keessa namni ture lubbuun ooluu oolee jira jechuudhaan itti gaafatamaan kun tuqaniiru obbo Ababan namoota qeerraa buqqaaniif deeggarsi taasifamaa jiraachuu tuqanii naannoo sanatti ammayyuu roobi yandoon roobaa waan jiruuf hawaasni kan yeroo biraarra of eeggannoo akka godhatu yaadachiisaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
bulchiinsi yeroof jiru dabballoota paartichaa irratti tarkaanfiin fudhate irreeffamuu akka qabu paartii hiwaatti walga'ii kana booda kaleessa ibsa baaseen gaafatee jira hoogganoonni sadarkaa olaanaa kan paartichaa dursanii dabballoota kana haasofsiisuu dhabuu isaanii qeeqee jira paartii kana keessatti rakkoo waliigaltee dhabuutu jira jedhees hafuura tasgabbaa'een gamaaggamuudhaan deemsa keessoo ofii qulqulleessuu gaggeeffamuu qabaa jedha ibsi ba'e kun. walga'iin dabbalootaa kun yaalii uummanni tigraay rakkoo keessaa ba'uuf gochaa jiru kan danqu ta'uu kan ibsan pireezidaantiin bulchiinsa yeroo obbo Getaachoo Raddaa kunis dhaabbachuu qabaa jedhanii turan bulchiinsa yeroo hundeeffameef itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii akka ta'an obbo Raddaay haala foom sagalee ameerikaaf deebii kennaniin hirmaattonni walga'ii sanaa hojii hanqina obsaa qabuu fi hubannaa hin qabne raawwatan jedhan. barbaachisaa taanaan ammas ta'u mootummaan yeroo tarkaanfii fudhachuu qabuttis tarkaanfii ni fudhataa jechuu isaanii mul'ugeetaa asbahaa maqaleerraa gabaasee jira.
kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti hordoftoota keenya sababa rakkoo nageenyaatiin jiraattonni godinaa wallaggaa lixaaf qellam wallaggaa hanqina nyaataa qabaachaa turan yeroo ammaa gargaarsa argachaa jiraachuun isaanii beekamee jira waajjirri busaa gonofaa damee wallaggaa lixaa kan qellam wallaggaa akka jedhanitti rakkoo nageenyaa iddoo kana lamaan mudateen yeroo ammaatti. namoonni kun gargaarsa tuun argatin hafanii jiru yeroo ammaa garuu gargaarsi raabsamaa fi jiraachuu beeksisan tsahaay daamxootu gabaasee kunoo.
rakkoo nageenyaatiin kan ka'e godinaalee wallagga lixaa fi qeellama wallaggaatti daa'imman hedduun hanqina midhaan nyaataan miidhamaniiru jechuun ibsan jiraattota keessaa kanneen sagalee ameerikaatiif yaada kennan aadde margituu waaqoyyaa jiraattuu aanaa qondaalaa ta'uu isaanii himanii waggoottan lamaan darbaniif hanqina midhaan nyaataatiin rakkachaa jirra bara kana immoo daa'imman nu jalaa miidhamaa jiru jedhan.
sababa onkootiinis daa'immee nurkatti dhumaniiru galgala tokko waaluu galama tokko waaluu galgala duutee bultii tokko waaluu sadii afur kan awwaalamaa walumaa galaa tajaajila biraa hin qabu.
deeggarsi namoomaa hoosni taasisamaa hin jiru deeggarsi midhaan nyaataa fasnii kennamaa hin jiru karaa buusa gonofaa kan aanaas haa ta'u kan godinaa.
tokko waan akkasii hin dhageenye hin argine namni keessaa kan kiraayima namaa hojjetee immoo gabaa dhaabbatu dhukkuba buusaa ganama tokko fayyaa. Bana keessaa walii jala dhukkubu. Qomoon biyyi walumaa gala baata daraaree dhufite.
Aanaalee hanqina midhaan nyaataatiif saaxilaman keessaa tokko aanaa beegiiti. Jiraataan aanichaa obbo Nagaasaa Tuuchoo rakkoo hanqina midhaan nyaataan qaqqabe ennaa ibsan.
Rakkoon keessa jiru immoo rakkoo ulfaataadha. Ijoolleen daa'imni dhumaa jirti. Dhiira beelaanis dhukkubaanis dhumaa irra bakka. Deeggarsi wanti nuuf hin jiru, wanti nu qaqqabes hin jiru, karaan qabnu deeggarsa hin qabnu, wanti nu qaqqabe tokko illee hin jiru. Humna midhaan nyaataatti qoricha biifa waan tokko wanti nu qaqqabee hin jiru. Kun waggaa lammaffaaf deemaa jira. Ergi aanaa kanaan beelli muudatee waggaa lammaffaaf deemaa jira. Timaanni qabatamaa waan qabatamaadha malee jiraatu. Waa jirti. Waa ittiin mana qorichaa dhaquu hin qabu. Waa ittiin bitee jiraatu hin qabu. Waa ittiin of tajaajilu hin qabu uummati.
Aadde Natsaannata Lamaayyoo itti gaafatamtuu waajjira buusa gonofaa damee godina wallagga lixaati. Rakkoo jiraattonni himatan kana ilaalchisee ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin akkana jedhan.
Hanqina nyaataa mudata. Akkuma jedhan immoo sababoota rakkoo nageenyaa jiruufi namni hawaasni qonna hin qonne jedhe kanneen fudhanna garuu gama keenyaan deeggarsi adda addaa taasifamaa jira jechuudha. Nuundeegiif qondaala irratti bara kuma lamaa fi kudha afur isaan Beenishaangul Gumuz keessa turan as bira turaniif deeggarsa gochaa turre. Dabarsinee immoo gaafa isaan bara kuma lamaa kudha shan immoo gara biyyaatti deebi'an beegiidhaafis Tiilangaa irratti qamadii kuntaala kuma shaniif dhibbi ja'a digdamii galee jira jechuudha. Inni karaa dhaabbata adda addaa immoo dhaabbatni amma gurmuu development associationiin kaleessallee midhaan geessee fi achi jira jechuudha. Kuntaala dhibba lamaaf shantama. Dhaabbanni biraan akkasuma daakuu kuntaala dhibba tokko ergeefii jira. Nyaata dabalataa daa'immaniif illee kuntaala sagaltamii saddeet ga'e qaqqabsiisnee jirra jechuudha beeki. Qondaalattis akkasuma ergine jechuudha. Keessumaa bara kuma lamaaf kudha shanan kan erga isaan gara biyyaatti deebi'anii midhaan kuntaala kuma afuriif dhibbi sagalii saddeettamii galee jira karaa mootummaadhaan. Dhaabbanni gurmuu development associationiin midhaan kuntaala dhibba lamaaf shantama geessee jira. Nyaata dabalataa daa'immanii illee kuntaala dhibba tokko torbanii shan gashinee akka jiru yoo hubatanii gaariidha jechuudha.
Jiraattonni godina qeellama wallaggaa sababa rakkoo nageenyaatiin bakka jireenya isaaniirraa buqqa'an deeggarsa barbaadu kan jedhan ammoo bakka bu'aa waajjira buusa gonofaa damee qeellama wallaggaa obbo Tashaale Tafarraati.
Rakkoo nageenyaarraa kan ka'e egaa buqqaatiin kun aanaa kudha lama qabnaa baay'ee isaa keessatti tureera jechuudha. Akka waliigalaatti akka godinaatti naannoo kuma jaatamii shanii dhibba fi shantamii sagalii fi buqqaatiin rakkoo nageenyaatiin kan ta'ee ture yeroo darbe egaa kana keessa baay'een isaanii hoosti koominiitii yookaan immoo namoota manuma namootaatti kan gaggalanii fi baay'een isaanii immoo gara keessatti kan deebi'anidha. Garuu iddoo tokko kaampii tokko keessatti yeroo ammaa kan argaman aanaa tokko keessa duwwaadha. Abbaa warraatii fi naannoo dhibba jahaatii fi maatiidhaan garuu naannoo kuma lamaa kudha torbaati. Aanaa gaawaa qeebbee magaalaa qeebbeetti kan isaan jira. Isaanii fi qaama jajjaatiin deeggarsi godhamaadha kan jiru.
Obbo Tashaaleen deeggarsi kennamaa jiru gahaadha jechuun hin danda'amu jedhan.
Wanti dhiyaataa jiru kun gahaadha jechuu hin dandeenye. Ammayyuu namoonni buqqa'anii jiran kun rakkoo hamaa keessa kan isaan jiran keessumaa kan barbaadu. Ammaa midhaan nyaataa baay'ee hin barbaachisu ammayyuu. Kana irratti dabalataan immoo meeshaalee adda addaa mana keessaas waan akka balleettii pilaastikaa kun kun hin barbaachisu ammayyuu.
Itti gaafatamtuun waajjira buusa gonofaa damee wallagga lixaa adde Natsaannat deeggarsi taasisamu hanga lammiileen rakkoof saaxilaman of danda'anitti kan itti fufu ta'aa jedhan.
Nuti rakkoon hin jiru jechuun utuu hin taane amma rakkoon rakkoo nageenyaan wal qabatee hawaasni qonna irraa yoo fagaate iyyuu nuti immoo hawaasa kana biyya sana hin beekne jechuudha baay'eeta. Garuu immoo hawaasni kun deeggaramuu qaba jennee mootummaa wajjin wanti nu goone deeggarsa kana laalleetii jirra. Qorannoo gaggeeffame sanaan immoo rakkoon daa'imman muraasa mudatee kan ture sun immoo daa'imman sanaa fi karaa fayyaa. Oromiyaas ta'u fayyaa godinaa nyaati dabalataa filaantoleetiin naqamee daa'imman guyyaa lama jiru jechuudha. Rakkoo yoo jirates qorannoo gaggeessaa irra dhaabbata adda addaa wajjiniin waan hanqina jedhamu sana immoo hojii irratti hojjetaa deemnaa jechuudha.
Sababa rakkoo nageenyaatiin lammiileen hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamanii fi daa'imman harkatti gaaga'amaa akka jiran himatan kun dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa deeggarsa barbaachisuun birmatanii daa'imman miidhama hamaaf saaxilaman kana akka lubbuun baraaran gaafataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.
abbootiin gadaa booranaaf gujii murtee hundeeffama godinaa haaraa boorana bahaatiin booda mufii mudate hordofee haalli jiru nagaan akka furamu tumsaa jiru abbaan gadaa jiiloo mannoo hundeeffamni godina kanaa murtee mootummaa ta'us dursa murteen akkanaa kun uummata walitti buusa jedhanii walitti bu'iinsi gosaa akka hin mudanneef uummata gorsaa jirraa jedhan abbaan gadaa kunnaa jaarsoo gama isaaniitiin hundeeffamni godinaa kun gaaffii duraan ture kan deebise jedhanii waldhibdee mudateen uummata miidhuurra uummata walitti fiduudhaan rakkoon kun akka furamu taasisuun barbaachisaadha jedhanii galmoo daawwit dabalata qaba.
Caffeen Oromiyaa gurraan dhalaa bara 2015 caaseffama haaraa dabarseenii godina Boorana Bahaa hundeesseeti jira. Kanaanis godinni Boorana Bahaa godina Baalee irraa aanaa lama, Boorana irraa aanutii sadii fi godina Gujii irraa aanaa sadiidhaa fi bulchiinsa magaalaa Nageellee Booranaa walitti fiduun labsii mootummaa naannootiin godina haarawaa naannochaa 21ffaa ta'uun hundaa'eeti jira. Garuu erga murteen kun darbee booda mormii fi deeggarsi murtoo kana booda ture muddama kan fide yoo ta'u haga yoonaa aanaa gooroo doolaatti sababa mormii kanaa tajaajila fayyaa fi barnootaa kan kennan dabalate waajjiraaleen marti cufamanii jiraattonnis rakkoo keessa akka jiran gabaasaa turuun keenya ni yaadatama abbaa gadaa jiloo mannoo jalqaba hundeeffamuu godina kanaa ilaalchisee yoo yaada kennan akkas jedhu.
nuti hundeeffame kun uummata walii buusaa hin ta'u jenne nuti namni namni mootummaa ala bulu hin jiru. Mootummaa hundeesse garuu waan goonu qonnu malee nuti waan sanii godina kaan fuudhanii kaan kennuun sirrii nuti jennee gaafanne.
Abbaa Gadaa Kura Jaarsoo gama isaaniitiin hundeeffamni godinaa kun hojii mootummaa ta'us deebii gaaffii yeroo dheeraaf eegamaa turedha jedhu.
Bara kudhanii sagal sagaltamii afur akkansa godina Booranaa. Gara yaaballoo kanaaf deebisanii sun godina gujii tolchanii ergas immoo maqaan godin booran ba'aa magaal nageelle boorana jedhamee hundaa'e kanaan duraas komiin immoo uummata hedduu yeroo maqaan nageelle boorana haqamuutti baay'ee uummatillee komateettiin bara kum lamaa fi jaa jechuun labsi mootummaa naannoo oromiyaatiin alaatti maqaan nageelle boorana jedhamu haqamu jedhanii tappeella irraa turanii. Uummatiin baay'ee komatee boorannillee komii kaasaa ture sababsuniin gochi lamaan tun walii buutee dhiigina midhuun lolaa ture ergaas baay'ee komiin deemte boorannillee oliyyachaa ture maqaan asirraa'uti jedhamee ture odoo osoo sirraa'inuu hanga godinii booran ba'aa ta'uutiin deema ture erga immoo godinii hundaa'e gaafii yeroo dheeraa ka boorana gaafii bulchiinsa gaarii. Godinuu kun bifaaraan hundeeffamuun isa baay'ee itti gammanne.
Abbaa Gadaa Kura Jaarsoo komii gama gujiitiin ka'urraa kan ka'e keessumaa aanaa gooroo dolaatti wanti hedduun danqamu himanii ammas godinatti maqaan boorana bahaa jedhame malee kan keessa jiraatu lammiilee biyyaa maraa jedhanii jiran. Abbaa Gadaa Jilomannoo rakkoo keessumaa gooroo dolaa fi naannoo sanatti mudate hordofee maal gootanii waan jedhuuf yoo deebii kennan.
Manni barumsaa akka Oromootti namni hin jiru jechuudha. Kanaafuu. Manni barumsaa sullee deebi'ee mootummaa irra garagalee waan murteessise akka waan san sirreessuu jennee nuti warra deehinneef. Akka abbootii gadaatti nuti wanni nurraa eegamu waan nagaa qofa. Waan nagaa dubbii malee waan kaan furmaata dandeenyee waan hin kenneef nu nagaan akka namni uummati waliin tunnee haga dhaalle haga boruullee akka uummati waliin tunnee. Kenna kanuma dandeenna kaan hin dandeenyu.
Warra aangawoo mootummaa gaafachuu yookaan immoo ittiin haasa'uu hin yaalle?
Yaalle gaafannee jennaan mootummaan akka nuun jedhetti nuti akka hojii nu tolutti akka lafa kana bulchiisaa nu tolutti baanyee akka Oromoo walii galchinuu baanyee malee nuti waa akkasii hin beennu nuti hin baanyee jedhanii.
dhimmuma walfakkaatu irratti kan dubbatan abbaa gadaa kura jaarsolleen akkas jedhu.
Eegi godin hundeeffamee ittiin jedhe mariin akka abbootii gadaa taasifni hin jiru. Garuu immoo yeroo godinii jalqabu hundaasuun komiinii gara gujiitiin haa turte godina nu harka qabnu kan bulchuu jirru. Mootummaan odoo nu mariisisinuu harka nu fuudhee ka jedhu komiin haa turtee marii sun immoo adaammaatti gamtaan abbootii gadaa Oromiyaa martinuu adaammaatti yeroo lama sadii olii illee achitti yeroo hedduu mari'anne walii galuu hin dandeenye gara mootummaa naannoo Oromiyaatti deebifne. Garuu ergas rakkoolee uumamte haa amma naannoo Booroo karaa cufan haa makiinaa guban haa. Labsaniitti hin bulleedhanii hanga ammaatti mormii geggeessuu jiran sun irratti mariin hanga ammaatti gara abbootii gadaatiin taasifamtii jirtu. Abbaan gadaa jilumaan dhoolleen jilu gubbaa jiraa jedhameettiin isaallee wal arguu hin dandeenye. Kanaaf waa rakkoofsee jirtu kanaa yoo horgaggeessanii irratti mari'atanii ittiin qajeelchan dansaa'edha ayyaaniin qabu osoo. horbal'aa achirraatti geggeessine gaariidha.
Mootummaanis abbootii gadaatiif tumsee gaariidha kan jedhan abbaan gadaa kura jaarsoo ammas rakkoo keessumaa aanaa goroo dulaatti mudataa jira jedhaniif kan ta'u kora waliigalaatii jedhu dhumarrattis abbootiin gadaa kunneen yoo waamicha dhiyeessan.
Ammallee namni nama bulchu mootummaa tokko mootummaan bulanii malee nuti qotee bulaan horsiisee bulaan namni tokko uummati bal'aan. Nami rabbi horate ka homaan beekne su akka waliin tunnee adhallee boruulli ka dhaannu kanuma.
Ee dhaamsi nuti qabnu akka abbaa gadaatti lafaallee gargar hin qabnu mootummaan haala bulchiinsisaatiif toluu fi godinaadhaan aanaalee na qoodu malee lafti Oromoo daangaan qabdu tokko kanaaf wanni tokkummaa Oromoo diigaa yaadii adda addaa ka tokkummaa Oromoo kan diigu namoonni ergama dhuunfaa qabanii. Saba kan walitti buusuu fi uummata qulqulluu nagaan jiraatu sochoosuu ni danda'anii kanaaf uummati keenya kan dhagahu hin qabu harka wal qabatee ittiin rakkoo jirtirraatti marii geggeessee ittiin gaaddisaadhaan mariidhaan yoo furate gaariidha yaadii an dhaamu guddaan kanu.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf galmoo daawwiti Adaamaarraa.
hordoftoota keenya qophiilee keenya torbaniin darban wixataa ameerikaaf uummata isheef qophii ispoortii kibxata ka darbu waa'ee uummata oromoo roobii dirree dimookiraasii kamisa qophii fayyaa akkasumas jimaata ka darbu qophii labataa dhagahuu hin dagatinaa kan hordofaa jirtan sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. israa'el dilbata kaleessaa duula waraanaa ishee gaazaa keessatti babal'isuu itti fuftee ennaa jirtutti yuunaayitid isteets lubbuu namoota nagaaf eegumsi akka taasisamu irra deebitee waamicha dhiyeessiteetti addatti immoo ogeessi waraanaa tokko ergamni teelaaviif hamaasiin balleessuudhaaf qabdu cimaa ta'uu akeekkachiisaniiru gabaasaa veroonikaa baaldaraas igileeshiyaas bafaqaaduu morodaa dhiyeessa.
Waraanni Israa'el guyyaa dilbataa ibsa kenneen tarkaanfii haleellaa Gaazaa keessatti fudhachaa jiruun gareen milishoota Hamaasiitii fi warreen namoottan Gaazaa hin taane irratti akka xiyyeeffataa jiru beeksisee jira. Haa ta'u malee gabaasonnii fi suuraaleen hedduun akka agarsiisanutti Gaazaa keessatti naannoowwan sibiilotaa irratti badiinsa cimaatu raawwachaa jira. Akkaataan adeemsa Israa'elii fi gargaarsi Yuunaayitid Isteetsi kennaa jirtu waan ilaalamuu qabu ta'uunsaas hin oolle. Gorsaan dhimma nageenyaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Jaak Suliivani tamsaasa dhaabbata televizyiinii ABC sagantaa This Week jedhamu irratti haasaa taasisaniin dhimma wal waraansichaa irratti ejjennoo biyyi isaanii qabdu irra deebi'anii mirkaneessanii jiru.
What we are providing to Israel is subject to the laws of war and to uh, the requirement.
Israa'elii fi wanti nuti kenninu seera waraanaa jalatti kan tumamee fi lubbuun namoota nagaa akka eegamuuf ulaagaa taa'edha. Ulaagaaleen kunneen meeshaa waraanaa gara biyya biraatti dabarsinu kanneen keenyudha.
Firoottan warreen onkoloolessa torba bara 2023 hamaasiin butamanii fudhatamanii lolli lafoo Israa'el taasisaa jirtu firoottan isaaniitiif balaa qabaachuu danda'a jechuudhaan akka yaadda'an taasisee jira. Jaarsoleevan garuu namoottan sana nagaadhaan gara mana isaaniitti deebisuudhaaf yaaliin hedduun taasifamaa akka jiru dubbatan.
We are prepared to support humanitarian pauses so that hostages can get out safely.
Namoonni booji'aman nagaan erga ba'anii boqonnaa gargaarsa namoomaaf qophoofneera. Guyyaa guyyaanis sana irratti hojjechuu itti fufna.
Jeenaraalli waraanaa Yuunaayitid Isteets yeroo ammaa soorama bahanii jiran Roobert Abrahaams gama isaaniitiin karoorri Hamaasiin balleessuu waan hin danda'amnee fi waan ji'oottan fudhachuu danda'u akka ta'e televezyiinii ABC irratti dubbatanii jiru.
The defense that Hamas will put up in that very dense urban terrain, unlike anything that we've seen.
Hamaas magaala sana keessatti bakka baay'ee kanneen walitti hidhatanii jiran keessatti. Bakki ofirraa ittisuu inni qopheeffate isa waggoottan dhihoo keessa arginerra adda waan ta'eef lola cimaa waan gaafatudha. Israa'eloonni otuu hin beekin bakka namoonni humnaan itti qabamanii jiran akka hin aleelle mirkaneeffachuu qabu.
Jeneraal Abiraamsi itti dabaluudhaanis wanti erga waraanichi raawwatee booda ta'uu malu ammumaanuu xiyyeeffannaa akka argachuu qabu dubbatan.
Hamas was created as a result of a lack of uh, a separate Palestinian state, a two-state solution, as many people have talked.
Akka namoottan hedduun waa'ee isaa dubbatanitti Hamaas kan dhalate mootummaan addaa Paalestiin inni fala biyyummaa lamaanii waan hin jirreefi yommuu rakkinichi akkamitti fala argataa jedhamee gaafatamus bakki walakkeessa ta'uu qabus kana.
Karaa biraatiin guyyaa dilbataa darbe namoonni kuusaa gargaarsa namoomaa gaazaa keessatti argamu cabsanii saamicha raawwachuun isaanii seerri siviilotaa caccabaa jiraachuu isaa kan agarsiisu akka ta'e dhaabbanni waa'ee gargaarsa baqattoota paalestaayin irratti hojjetu kan mootummoota gamtoomanii yaaddoo qabu wajjiniin ibsee jira. Waa'ee lola kanaa ilaalchisee akeekkachiisnonni adda addaa kan dhagahamaa jiran hoogganaan waldaa amantaa kaatolikii addunyaa Poopi Firaansis akka waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifamuu fi kanneen humnaan butamanii qabamanii jiran caalaan isaanii warreen lammummaa biyyoottan lamaa qaban akka gallakkifamanuu yommuu waamicha dhiyeessaa jiranuuti.
amma immoo dabareen kan qophii ispoortiiti. maaraatoonii beejiing bara 2023 irratti atileetiin itiyoophiyaa ulfaataa dheeressaan kan injifate yoo ta'u kadubraa immoo atileetonni keeniyaa sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa qabachuun xumuraniiru. kanaaf dorgommiilee ispoortii kabiroo irratti qophii eebbisaa naggasaa istookholm irraa nuuf erge kunoo.
maaraatoonii beejing bara 2023 atileetota 30,000 ol kan hirmaachisee yoo ta'u dorgommii dhiirota jidduutti dorgomeen atileetiin itiyoophiyaa ulfaataa dheeressaan injifateera atileetiin kun fageenya kana sa'aa lamaa fi daqiiqaa torbaa fi maayikiroo sakandii 41 galmeesseera dorgommii maaraatoonii dubartootaatiin immoo atileetonni keeniyaa sadarkaa tokkoffaa hanga sadaffaa bahaniiru atileetiin keeniyaa viibiyaan chepikirii sa'aatii lamaa 21 fi sakandii 57 ture kan mo'atte. Taphni pirimeer liigii ingilizii torbee kanaatiin baay'ee eegamaa kan ture taphni darbii maanchister goolii lama eerling haaland filiin foodan immoo goolii tokko lakkoofseen olaantummaa maanchister siitiidhaan xumurameera garee peep gaardiyoolaan leenjuu maanchister siitiin taphattoota jajjaboo isaa miidhamaan dhabuus yuunaayitidin mo'achuurraa kan dhaabe hin turre deeggartoonni maanchister yuunaayitid yeroo garee irratti milkaa'ina dhabuu kilaba isaaniitiif abdii kutachuun dirree oltiraafoord irraa baqachaa akka jiranis barameera. erga leenjisaa isaanii duraanii sar aleeks fargusan kilabichaa gadhiisan isitti qabxiin argamaa jiru jajjabeessaa hin turre taphuma torbee kanaatiin arsenaal dirree isaatti sheefil yuunaayitid shaniif zeeroon mo'ate edii nikitiyaan goolii sadii lakkoofsisuun haatirikii jalqabaa galmeesseera goliiwwan lama immoo faabiyoo veeraa fi toomaayasuutu galchani. leenjisaan kilaba arsenaal miikaayel arteetaa taphataa isaanii sarara fuulduraa cimina agarsiisetti jajaniiru innis gooliiwwan sadan galchee yaadannoo adaadaa isaa ji'a darbee boqotteef taaseera. Taphoota pirimeer liigii ingilizii kan birootiin liivarpuul nootingihaam foorestiin sadiif zeeroo eegguun mo'atu tootonaam kiristaal paalasii lamaaf tokkoon mo'ateera. cheelsiin immoo gara diree bireentifoorditti imaluun lamaaf zeeroon injifatamee deebi'eera. tapha el kilaasiko re'aal maariidii fi baarsiloonaa gidduutti taasifameen taphataa sarara jidduu juud beelingihaam boqonnaa booda goolii lama galchuun.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaa keenya boo'itiin walitti deebinaa nu hordofuun dagatinaa kan isin